Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri itariki mirongo itatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederic nkundikije mu burundi ejo ku munsi wa mbere croix rouge yarahaye imfashanyo imiryango irenga ijana mirongo itanu yaba ntaho nikora yo muri zone buterere mu gisagara ca bujumbura jewe wampaye umuceri bampereza ibiharagi bampaye base nta n'ikivomesho nari mfise ndabashimiye rwose ndashimye ndashimye ntako mbona nobwira uyu ni umwe mu bahawe imfashanyo wo muri zone buterere iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abasirikari b'abarundi batandatu biciwe mu gihugu ca somaliya aho bari bari mu gikorwa co gucungira umutekano inkuru yerekeye urubanza rw'abashikiye umugambwe fdu inkingi mu gihugu c'u rwanda hamwe n'inkuru yerekeye umugambi mushasha wo guha amata bantaho nikora mu rwanda turazigara ko mu kanya kari imbere ariko iyi imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aloise bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutse neza aloise umwanya ni wawe maramutse frederic turayahera ku bivugwa muri leta z'ubumwe za amerika abasirikare babiri ba leta z'ubumwe za amerika bariciwe ku rugamba muri afghanistani ejo ku munsi wa mbere nk'uko byashyikirijwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi byiyemeje kurwaniriza umwasi hamwe otani aba basirikare bishwe mu gihe amerika iriko irarondera inzira yo kuva muri iyo ntambara bamazemwo igihe kitari gito bashikanye ku gitigiri c'abasirikare cumi na babiri ba amerika bamaze kwicwa muri afghanistani aho umwaka ugeze ubu kuva mu mwaka uheze leta z'ubumwe za amerika iri mu biganiro n'abatalibani kugira bashike ku masezerano azorangiza intambara imaze imyaka cumi n'umunani muri ico gihugu perezida wa amerika donald trump yashikirije ko yifuza ko imbere y'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri aha muri amerika abasirikare ba amerika baba baratanguye kuvanwa muri afghanistani nk'uko vyashyikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa amerika mike pompeo abanyororo bashika mirongo itanu na babiri mw'ibohero muri brezil barishwe mu gihe bari mu migumuko mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere umukuru w'iryo bohero ryitwa altamira ni muri leta ya para yarashikirije ko cumi na batandatu muri bo bishwe bacagaguwe ibihimba vy'umubiri abafuye bashobora kwiyongera igihe abategetsi bavuga yuko bagitoza ko hari abandi boba bataramenyekana ko bapfuye uru ruhagarara rwibukije imigumuko yabaye mu kwezi kwa gatanu aho imbohe mirongo itanu na zitanu zicwa habaye gutana mu mitwe hagati y'abanyororo mu mabohero ane muri leta ya amazona imihari y'abaharanira agateka ka muntu yagiriza leta ya brezile kuba ata kintu kiboneka ikora kugira itorere inyishu ikibazo cy'abanyororo bo mu burengera mu mabohero muri icyo gihugu cya brezile intumwa yawo ni muri libiya isaba ko haba guhagarika intambara mu gihe hazohimbazwa umunsi mukuru w'idini adi al ada ni mu kwezi k'umunani mu ntango zako akavuga ko iyo ntambara ikwiye guhagarara burundu atari uko ishobora kuzotandukira igihugu cyose abanyagihugu bagasubiranamo mu ijambo yashikirije inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ryo ku munsi wa mbere intumwa ya onu muri libiya gasane salame yaragabishije ko intambara yo gushaka kwigarurira ubutegetsi bw'umurwa mukuru tripoli imaze amezi ane ishobora gutandukira igihugu cyose kandi yugururire imiryango imirwi itari mike y'iterabwoba muri icyo gihugu cya libiya intumwa ya libiya nayo muri oni elmadi elma jerbi yabwijwe rya amerika inyuma y'uwo mubonano ko leta yiwe yiteze kuganira ku guhagarika imirwano ariko mu gihe generale haftare yokura ingabo ziwe ku murwa mukuru tripoli mu karere umutegetsi wo mu gihugu cya kongo yatangaje ko abanyamahanga babiri bakorera isosiyete yo mu gihugu cya canada yitwa banro yimba ibitoro banyurujwe mu ndwi iheze mu bumanuko bw'intara ya maniema iri mu buseruko bw'igihugu umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya kivu kapitene diodone kasereka ejo kuwa mbere yavuze ko umunyagihugu ava mu gihugu cya afurika afurika y'epfo umunyazimbabwe hamwe n'aba banyekongo babiri aribo banyurujwe kandi ko ababanyuruje bashobora kuba ari abagwanyi bo mu muhari wa ba mayimayi bakorera ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi muri iyo ntara ibitero by'indege z'urunani mpuzamakungu urongowe na arabiya sawudite ku isoko mu buraruko bwa yemene byahitanye abantu bashika cumi barimwo abana kandi bikomeretsa abandi mirongo ibiri nk'uko byashyikirijwe n'abatabara hamwe n'abarwanyi b'abahuti misile zatewe mu isoko ya aritabete mu ntara ya saada ku munsi wa mbere jo mu kwihora indege ya drone yateye ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere mu gihugu cya ca arabiya sawudite abahuti bashigikiwe na irani bararashe bakoresheje misile hamwe n'indege za drone ku bibuga by'indege hamwe n'ibirindiro bya gisirikare ku butaka bwa arabiya sawudite ibitero bigamije kwihora urukurikirane rw'ibitero by'indege mvamakungu naho abajejwe umutekano muri sudani bararashe bongera bica abantu batanu hari ku munsi w'ejo kuwa mbere bakoresheje amasasu yica bari bagamije guhagarika imyiyerekano nk'uko byashyikirijwe n'abayitunganije ishyirahamwe ry'abaganga muri sudani bavuga ko abasirikare barashe mu banyeshuri bari muri iyo myiyerekano mu gisagara cya al obeid basiga bakomerekeje abatari bake kandi hapfa batanu muri bo mu bapfuye harimwo abanyeshuri bane unicef yahamagarira leta gutohoza no guhana abo bose bagirizwa ubwo bwicanyi bw'abanyeshuri
urakoze aroyiza ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini abasirikare batandatu b'abarundi baraguye mu gitero c'intagondwa za al shabab ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze abandi batatu barakomereka mu gihe babiri bataratorwa ico gitero cabahitanye cabereye ahitwa balade mu bishwe harimo intwazagabo y'ipete rya major igisirikare c'uburundi kiremeza ayo makuru mugabo kikavuga ko ivya hononekariye byose bitaramenyekana ni inkuru ya eloge wiri kaneza umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya abo basirikare batandatu b'abarundi baguye mu gitero c'intagondwa za al-shabab mu gihe bari mu bikorwa vyo gucungera umutekano muri distrikiti yitwa balad iri mu karere ka shabere hagati ku birometero mirongo itatu na bitandatu mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru mogadisho amakuru ava muri kontenje y'abarundi iri muri somaliya avuga ko abo basirikare baguye mu mutego w'aba al-shabab bariko barakizura muri ako gace karimwo ibigwati mirongo umunani na bibiri bigizwe n'abantu barenga ibihumbi amajana atandatu na mirongo ine ayo makuru nyene yemeza ko abasirikare batandatu aribo bahasize ubuzima ubuzima buno nyene muri bo harimwo intwazangabo y'ipete rya major yari cegera c'utwara batanyo ya mirongo itanu na gatatu ya misom iruhande y'izi ngabo z'uburundi zaguye ku rugamba rwo kurwanya iterabwoba hari n'abandi basoda batatu bakomeretse muri ico gitero nyene abandi babiri nabo baburiwe irengero bikavugwa ko bashobora kuba baranyurujwe n'inyeshamba za al-shabab kapitene oscar manirakiza avugira ingabo z'uburundi muri somaliya yabwiye ijwi rya amerika ko adashobora kwemeza canke ngo hakana aya makuru kubera ari mu karuhuko ibujumbura aho amaze iminsi yaroye kwivuza ariko umuvugizi w'igisirikare c'uburundi colonel floribert biyereke aremeza ko iki gitero cabaye mugabo nta vyinshi yongerako amenyesha ko ivyahononekariye bitaramenyekana vyose ariko ko ntivyamenyekana azogira ico ashikirije ku rubuga rwa interinete kuri site yazo intagondwa za al-shabab zemeza ko arizo zakoze igitero cahitanye abasirikare b'abarundi ku munsi wa gatandatu mu gitondo umuhari wa al-shabab wandika uvuga uti nitwe turi nyuma y'igitero cabereye balad ku munsi wa gatandatu wongera ko uti twaturiye imodokari z'igisirikare zitatu twica abasoda cumi uburundi buri mu bihugu bitanu bifise abasirikare mu mugwi w'ingabo z'ubumwe bwa afurika amisom ziri kugarukana amahoro muri somaliya mu kurwanya intagondwa za al-shabab bwatanguye kurungika ingabo zabwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi zikaba zifashanya igikorwa co kubohoza somaliya n'iza kenya ubuganda etiyopiya hamwe na jibuti eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika tukivuga kandi kuri iyi nkuru umukuru w'urwego rw'ubumwe bwa afurika musa faki mahamat yatangaje ko ababajwe n'urupfu rw'abo basirikare b'abarundi yagize ati ndiyamirije nivuye inyuma iyicwa ry'abo basirikare bari mu gikorwa cyo gucungira umutekano mu gihugu cya somaliya amisom hafi y'umurwa mukuru mogadisho ati ndakenguruka igikorwa bakora hamwe n'ukwitanga kwabo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda urugereko rwihariye rwa sentare nkuru iburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukira imipaka ejo ku munsi wa mbere yarasubiye kwihweza urubanza rw'abanywanyi umugambwe fdu inkingi abaregwa baranebaguye ibimenyetso bihagaze ku ihanahana ry'amakuru yo ku matelefone eric bagira ubusa yarishikiye muri sentare i nyanza mu ntara y'amajepfo y'u rwanda metre gatera gashabana wunganira abaregwa niwe wongeye gufata umwanya munini anenga ibimenyetso by'ubushinjacyaha bikubiye mu kirego cyabwo ibimenyetso bishingiye ku majwi n'ubutumwa bugufi byafatiriwe ku matelefone y'abaregwa n'iby'uyu munyamategeko yanenze yabwiye umucamanza ko abisesenguye asanga nta mugambi wo gukora ibyaha bari bafite yabwiye umucamanza ko asanga ubushinjacyaha bwagombye kugaragaza ibikorwa bidashidikanywaho bigaragaza ko abaregwa bari bagamije gukora ibyaha metere gatera gashabana ntiyumvisha ukuntu abo yunganira bafashwe bishyira hamwe mu mugambi wo gushinga ishyaka bigafatwa nko gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho yavuze ko nta mutwe uwo ari wo wose abaregwa bigeze bagambirira gushyiraho mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi buriho metere gashabana akavuga ko amwe mu magambo abo yunganira bagiye bavuga ku matelefone ko batishimiye ubutegetsi buriho bitumvikanaho ubushinjacyaha buhera buyagira ibikorwa bigize ibyaha agasaba ko muri rusange ibimenyetso by'ubushinjacyaha byateshwa agaciro uko byakabaye abo yunganira bakazagirwa abere bwana gracien nsabiyaremye ukomoka mu karere ka rutsiro mu burengerazuba bw'u rwanda nawe watse ijambo muri urubanza yabwiye urukiko ko hari telefone ubushinjacyaha bumutwerera ko yumvirizwagaho yavuze ko iyo telefone atari iye ubushinjacyaha buvuga ko hari undi murongo wa telefone nsabiyaremye yumvirizwagaho gusa uregwa we agasobanura ko uko byagaragajwe n'ikigo cy'itumanaho iyo nimero ya telefone yaba yaragiye ku murongo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na karindwi sabeyaramye avuga ko bihabanye kure n'ibivugwa n'ubushinjacyaha kuko byaba bivuze ko yumvirijwe mbere y'amezi abiri umurongo wa telefone utaratangira gukoreshwa undi wafashe ijambo ni bwana fabien twagerageza ukomoka mu karere ka muhanga mu majyepfo y'u rwanda uyu yari ashinzwe ubukangurambaga mu ishyaka fd inkingi ritaremererwa gukora mu rwanda yavuze ko nubwo aregwa ko hari telefone zo muri kongo yavuganiragaho n'abamaze kugerayo mu mugambi wo gushaka kugira n'ubutegetsi buriho mu rwanda zitagaragazwa aravuga ko ibyakozwe n'ubushinjacyaha ari ibintu bwafashe bugahimbahimba bugashyiraho bugamije kubazirikaho ibyaha twagira yeza avuga ko bitumvikana ukuntu ubushinjacyaha buvuga ko hari nimero yumvirizwagaho bwana boniface twagira imana visi perezida wa mbere n'undi bareganwa yabwiye umucamanza ko bitumvikana ukuntu abo bombi bakoreshaga telefoni imwe ibyo bashinjwa byose yabyise ibirego by'ibinyoma ubushinjacyaha barega ko no mu itumanaho bagiranaga ku matelefone bakoreshaga imvugo z'amarenga mu rwego rwo kujijisha bwana twagira yezu yongeye kubwira umucamanza ko babiterwaga n'impungenge bahorana kubera ko bamwe mu barwanashyaka ba fd inkingi ngo barashimutwa abandi bakicwa yavuze ko akurikije uko ikirego giteye asanga ubushinjacyaha bwarahonyanze amategeko ku bushake ubushinjacyaha ntiburahabwa umwanya wo kugira icyo buvuga ku myanzuro ya nyuma yabwo abarega uko ari cumi n'umwe batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwa cyenda bibiri na cumi na karindwi bararegwa ibyaha byo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho gukorana n'imitwe y'iterabwoba no kugambirira gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki iburanisha rizasubukura ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka aho bagira ubusa ijwi ry'amerika i nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu rundi ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe croix rouge hamwe na ambasade y'ubushinwa mu rundi byarashikirije imfashanyo imiryango irenga ijana na mirongo itanu yo muri zone buterere komine ntangwa mu gisagara cya bujumbura yasinzikajwe n'imvura y'isegenya hamwe n'imyuzure inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika bifashijwemo n'abakunzi baryo mu burundi tuyishikirizwa na desire hatungimana iyo miryango y'abantu abonikora yaronkeje izo mfashanyo kuri uno wa mbere niyahuye ahanini n'imyuzure yo mu mwaka uheze mu bibiri na cumi n'umunani iyo myuzure ni nayo yatumye iyo miryango yimuka kubera inzu y'abamwe zatwawe pamfile kantabazi arongoye ishyirahamwe ryitaha imbabare avugira abagize iyo miryango ijana na mirongo itanu n'ibiri yahawe izo mfashanyo bisunze ibyo aba baserukira abo bahonikora bari ngaha abaserukira umuryango utabara imbabare ngaha icyo bahereye ko bahereye ku bantu bo babaye kurusha abandi muri iyi zone baratubwiye bati hariho abantu bahuye n'ikiza cy'imyuzurira ku mpera z'umwaka uhetse ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hariho n'abandi bahirutse guhunguka bava muri tanzania hariho mbere n'abandi bafise ubukene butandukanye muri abo duhere kuri aba bafise abantu bagendana ubumuga bari mu ngo iwacu canke mbega usanga na serugo cyangwa iyi narugo n'ikimuga iyo mfashanyo ishyirahamwe huje ryatanze kuri aba banyabuterere zigizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibikoresho byo mu gikoni urongoye iryo shyirahamwe avuga ko izo mfashanyo bazikesha ubuserukizi bw'ubushinwa mu burundi ambasade rero y'ubushinwa yaratahuye yuko ishaka gukora ibikorwa ku ntango bijya gufasha imbabare cyangwa abantu aho nikora bo ku ntango bati dukeneye umuntu twokorana icyo gikorwa barabyo basanga uwo bokorana icyo gikorwa ni ubusanzwe ahari ni croix rouge croix rouge si abandi bantu croix rouge n'abanyine bari ngaha nibo banditse iyo lisite batabakene twiyumviriye icyo gikorwa igihugu cy'ubushinwa gishaka gukorera ngaho iwacu abo gikenera kurusha abandi n'aba abo rero bafashijwe n'inzego za croix rouge kuko barafise batoye ku mutumba ku ikomine ku provinsi imeri nibo mubona ngaha abaronkejwe izo mfashanyo bagizwe n'abateshejwe izabo n'imyuzure kuri abo hiyongera ko abahungutse batagira aho bashikira bashima iyo mfashanyo y'ibifungurwa ariko bagasaba ko bofashwa no mu bindi bisata nko kuroswa uburaro Jewe wampaye umuceri bampereza ibiharagi bampaye base nta n'ikivomesho nari mfise ndabashimiye rwose ndashimye ndashimye ntako mbona nogira naronse umusegetera ndaronka amavuta ndaronka umuceri n'ibindi turi ko turaronka abantu batuzaniye imfashanyo barakoze cyane eneje bame gutyo batwibuka nk'ubu nka twebwe twahunze tuvuye i tanzaniya dushikira mu buterere twaronse umuceri ibiharage amakoto ibikombe amabase ifurusheti ibiyiko irushe umusegetera isukari n'umunyu n'amasabune kweri mungababariye tuvyakira neza cane muradufashije imana ibahezagira igihugu c'ubushinwa kiri mu bihugu bike vyagumye bifashanya na leta y'uburundi inyuma yaho hari ibyahagaritse imigenderanire n'uburundi userukira igihugu cy'ubushinwa yari yishikiye ku buterere avuga ko igihugu aserukira gifise li shanglin avuga ko igihugu arongoye kigiye gutanga inyigisho zishikira ku banyagihugu bo nyene ubwabo en fin de compte nous voulons bien que la population rurale waserukira ubushinwa mu burundi ati dushaka ko imigenderanire iri hagati y'ibihugu vyacu ishikira umunyagihugu wo mu gihugu hagati mu myaka iri imbere dushaka ko ibikorwa byacu bishikira umunyagihugu kugira nawe aronke umusaruro uvuye mu migenderanire iri hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri abanyabuterere bakuwe mu zabo n'imyuzure kuva ku mutasuro w'umwaka uheze w'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani hamwe n'abahungutse baracatse indaro mu mashuri abandi mu miryango yo mu yandi makaritiye ntibazi amaherezo yabo kuko aho bahora baba bidakunda ko bahasubira kuko uko imvura itasuye bama bimutse bagasaba amatongo yo kubakamwo amazu ahandi hadategwa n'iyo myuzure kugira ngo ishobore kubashikiriza inkuru z'ibibera mu Burundi ijwi ry'Amerika yifashisha abanywanyi baryo kuko leta y'u Burundi yababujije gukorana n'ijwi ry'Amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nakoye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda leta yaratanguje umugambi wo guha amata abanyagihugu bo mu murwi wa mbere w'abatishoboye hamwe n'abana bari munsi y'imyaka itanu bafise ibibazo byo kurya nabi mugenzi wacu asumita kaboyi niwe yaduteguriye iyi nkuru iyi gahunda yatangijwe mu turere dutandatu tw'igihugu dutatu two mu ntara y'amajyaruguru rurindo gakenke na gicumbi na dutatu two mu ntara y'iburasirazuba kirehe ngoma na nyagatare abaturage bagera ku bihumbi ijana na mirongo itatu nibo batoranijwe muri utwo turere aho buri muturage azahabwa litiro icyenda z'amata bwana shehe bahame hasani umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage avuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata mu muryango twatangiye guha abaturage amata ni gahunda eh, twashyizemo y'igihe gito wenda ishobora no kuzakomeza kugira ngo tu- tubashe eh, gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata dufite ikibazo kirebana n'imirire mibi mu bana batoya bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'imyaka itandatu ubu turimo turabaha ndetse n'abakuru bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kugira ngo yariya mata banabonereho umwanya wo kugira ngo bigishwe nk'umuntu wakamye amata ye arayajyana ku isoko akarangira ntiyibuke ko afite abana mu rugo nabo bakeneye kunywa kuri ayo mata bityo rero leta yacu yifuje ko twatanga ayo mata hanyuma tubonereho n'uburyo bwo kwigisha abaturage kumenya agaciro k'amata kuko bishobora kubafasha mu kibazo cy'imirire mibi iyi gahunda yatangiriye mu turere duke ariko ishobora kuzakomereza mu tundi turere nk'uko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ibisobanura iyi gahunda yatangijwe ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishojwe irasozwa kuri uyu wa mbere n'abajije shehe hasani bahame niba amata azatangwa mu minsi itatu gusa yahangana n'ikibazo cy'imirire mibi ntabwo a- aje gukemura ikibazo nk'uko wenda buri wese ashobora kubitekereza ariko nu- ni ni nk'imfashanyigisho kugira ngo tubonereho tubigishe tubahaye amata uyu munsi ejo nzatekereze nanjye kuyishakira nzatekereze niba nakamye amata yose sinjye kuyagurisha ngira amata nsigarana mu rugo ashobore kuzajya aramira abana no kubarinda ziriya ndwara muri iyi gahunda minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko izarushaho kwigisha abaturage kwita cyane ku ndyo yuzuye baha abana babo kuko abayobozi bakunze kuvuga ko abaturage bahitamo kugurisha umusaruro wabo aho kubanza guhaza imiryango yabo abayobozi banatunga agatoki ababyeyi ko n'ababa bafite ibiryo batazi gutegura indyo yuzuye ibintu abaturage bakomeje kuvuga ko izi mvugo z'abayobozi batazemera ko ikibazo cyo kurwaza bwaki n'izindi ndwara ziva ku mirire mibi gituruka ku bukene bwo mu miryango bafite tuba hano turi ni twana dutatu turi bane Eh, iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atora tubiri undi tubiri tugasasa tukaryama saa sita hari igihe tutarya twa tundi dukeya tukavuga tuti aho kugira ngo tuturye ku manywa turi buturye nijoro iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa njye no gufunguza sinjya kubeshya ubwo ni ukwiryamira nk'ubu abana banjye barabwirirwa bakaburara nahuye n'ikibazo cy'ubukene pe ubwo kwifasha abana babiri ariko n'ikibazo cy'ubukene kirahari nacyo ntabwo ari uko udategura indyo yuzuye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ku baturage bo mu turere dutandatu twatoranyijwe bazahabwa litiro zisaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko izasoza iki gikorwa hatanzwe miliyoni mirongo inani mu mafaranga y'u rwanda leta ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane izaba yagabanije ikibazo cyo kugwingira ku bana bato kikava kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana kiriho ubu kikagera kuri cumi na batanu ku ijana asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali bamwe mu bana baba mu ibarabara mu gisagara ca gisenyi bavuga ko ingorane ziwabo arizo zatumye bata imiryango yabo hari n'abavuga ko batotejwe n'imiryango yabarera gushikaho batashobora kwihanganira ubwo buzima claude ganza mu nyamagana yaganiye nabo araheza adutegurira inkuru papa na mama baratandukanye papa aradutajya ku bana bita mu ruhengeri mama ashaka undi mugabo noneho mama akazajya anjyana kwa papa papa akanyitakara uyu mutangiye mwumva ni umwana w'imyaka cumi n'ine y'amavuko yambwiye ko avuka mu kagari ka kijoteho mu murenge wa bigogwe mu karere ka nyabihu mu myaka ye cumi n'ine itanu muri yo ayimaze mu buzima bwo mu muhanda ubu tuganira nawe ni mu masaha y'ijoro we na mugenzi we w'imyaka cumi n'ibiri umaze imyaka itatu ku muhanda banaturuka mu murenge umwe basanze ahitwa ku giponda rwagati mu mujyi wa gisenyi agarukiye mu wa kabiri pirimeri mu rugo turi abakene nabwo mama kugira abone ibyo kurya cyangwa kugira abone iniforume zo kutujyana ku ishuri biramugora ajya yagahandi bakuye ibirayi agasaba akazi akabura ubwo ni ukuburara nabonye nta kundi nisera mu muhanda aramukanira mu rugo badufataga nabi gute twari turi abana batanu buri mwana afite se babiri ari bo bafite se umwe maze undi utari papa najya mva ku ishuri ndanariye avuga ngo njye kuragira ihene maze nkabwira nategereze njye nimara kurya ajya kuragira maze akankubita yananwitse no ku kaguru turi ngiyi inkuba maze yihitamo kwiyizira hano mu mugi amakimbirane mu ngo ni ikita rusange cy'ubuhamya bw'abana batandukanye twaganiriye mu bihe bitandukanye aho nagiye mbasanga uyu mwana afite imyaka cumi n'itatu avuka mu murenge wa rugerero turaganira musanze ahitwa ku ikoromero naho ni mu mujyi wa gisenyi nko mu birometero hafi bibiri uvuye ku biro by'akarere ka rubavu yataye ishuri yarageze mu mwaka wa kane w'amashuri abanza aradusangiza imvano yo kuza kuba ku muhanda hari umukobwa twari duturanye wava ari daya aza kurarura viye akajyajya aragenda kujya habona akajyajya araza mu rugo aciye buga iminsi nk'igare yaraye kuri uwo mukobwa mama yabimubwira viye akaza akarwana na mere maze nanjye nabonye ari gukubita mere mfata umwuko ndawumukocoza mu mutwe mukubita nka kabiri ahita agenda kuvuga ko mu rugo byari bikomeye mere nawe asigaye ashaka umugabo kugira tubone ibyo kurya muri aba bana harimo abanyuze mu badahogora ikigo cyakira by'agateganyo abana bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu y'amavuko mu gihe haba hagishakishwa imiryango yabo ngo bacyure cyangwa batagira ababyeyi bashakirwa undi muryango wabarera hari n'abandi banyuze mu kigo ngororamuco cya nyabishongo kimwe n'ababaye igitagata ariko bose kuri ubu basuye mu buzima bwo mu muhanda ikigo cyiriya bita igitagata nabayeyo umwaka n'igice abariho niyigira mfata birote barancura ngera mu rugo ngeze mu rugo mbona imibere y'iranzite n'ingaruka mu muhanda wowe ntabwo wigeze ugezwa mu kigo cy'abadahogora nagezemo ariko mbwira neza w'umudaso yaraguhuraguraga kuvutisha ikavure maze ngeze mu muhanda tirabanyota banjyana nyabishongo ndetse nyabishongo niga ndi umunyarwanda n'indangagaciro maze gufata ndagiye barandika eh nyabishongo iri karito bakayigira nka gutya murarijyamaho muri abantu icumi mu kwiga bakabakubita ibikandara ni bande babakubitaga aba rp n'abapolisi ambulansi za kubatwara nijoro bavunitse baba bavunwe n'iki bavunwe n'abapolisi imirundi bayimenye polisi witwa mukashema aramugaza umugore bakubitaga umuhino w'akarundi gusa umena aba bana bose twaganiriye kimwe n'abandi baboneka hirya no hino muri uyu mujyi bacikirije amashuri ijana bagezemo ni benshi cyane mbese hari abo kuri buhuru mu byayi mu gisa kuko bamwe baba bakiniza baba mu mbuga ngari abandi aba kuri duwana abandi ku madepo benshi cyane gusa ako twebwe gusa uko turara turara turi cumi na batatu iyo twabaye bake turara turi nk'umunani ubuyobozi bw'akarere ka rubavu busanga hari impamvu nyinshi zituma abana bakomeza kugaragara ku mihanda gilbert habyarimana uyobora aka karere aragaruka kuri zimwe muri zo iyo turebye igituma umwana ashobora kuva mu rugo ni uko hari ibibazo by'amakimbirane ahanini biba biri mu miryango yabo ni nayo mpamvu twafashe ingamba yo kunoza imibanire mu miryango dufatanyije n'abafatanyabikorwa amatorero n'amadini ku buryo hajyaho gahunda yo kuganiriza iyo miryango igaragaramo amakimbirane impamvu ya kabiri birumvikana ni ababyeyi rimwe na rimwe bateshukwa ku nshingano zabo zo kurera cyane cyane no kubyara abo batabashije kuba barera umwana ntawumukurikirana nta n'umushyiraho igitsure ikibazo cy'abana b'inzererezi kiboneka mu bice by'imijyi hirya no hino mu gihugu mu mwaka ushize ikigo gishinzwe igororamuco cyavugaga ko abasaga makumyabiri ku ijana by'urubyiruko rwavuye wa kugororwa bongera bagasubirayo nta mubare nyawo uzwi w'abana bari mu buzima bwo mu muhanda mu karere ka rubavu by'umwihariko cyangwa mu gihugu hose ariko ahagana mu mpera z'umwaka ushize minisitiri w'uburezi eugene mutimura yemeje ko abana bataye ishuri babarirwa hagati ya babiri na batandatu ku ijana mu gihugu cyose muri aba harimo abataye ishuri bajya mu muhanda abandi bigira mu yindi mirimo harimo iyo gukora mu birombe by'amatafari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu mirima y'ibyayi mu burobyi ku begereye imigezi n'ibiyaga n'indi mirimo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tuhateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu bwiya bw'ibyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.